radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira ku mirongo migufi mu burundi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda mudukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ikaze muri aya makuru ku buhanga bw'ibyuma hari jo ku bugenzuzi bwa gahunda hari nadia taha naho jye mwumva kuri mikorondi jeffrey mutagoma ingingo z'ingenzi uyu munsi burundi bwazirikanye imyaka makumyabiri n'icyenda ishize abasirikare bishe perezida melchior ndadaye muri iryo joro rero nagiye kumenya ko ibintu bigiye kwirangara mbaye nk'abandi bose telefone y'umupfasoni wa perezida melchior ndadaye ambwira ati murifata habaye gutera ingoro y'umukuru w'igihugu ibintu ntibyoroshe Silvestre ntibantunganya yari minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa perezida ndadaye icyo gihe nawe yararusimbutse perezida ndadaye amaze kwicwa abantu b'abasivili nabo baragiye bica abana barenga ijana na mirongo itanu b'abatutsi mu ishuri ryisumbuye rya kibimba mu ntara ya gitega twe kubona batatwemereye ko tujya kwibuka bene wacu abo mu bwoko bw'abatutsi ntitwabyakiriye nka neza tutatahuritse nuko n'indi tariki yose twabasabye kwibukira ko batayitwemereye jeanne rutamuceru ni umukuru w'ishyirahamwe ry'abarokotse ubwicanyi bw'ikibimba uganda iritegura kohereza abandi basirikare mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo abantu bagera ku ijana na mirongo itanu barishwe muri iyi minsi mu mirwano y'amoko muri leta ya blue nile mu majyepfo ya sudani aho muri leta zunze ubumwe za amerika urukiko rwakatiye stephen bannon wahoze ari umunyanama wa mbere wa perezida donald trump igifungo cy'amezi ane amakuru harambuye ni mu kanya gato mugume hafi amakuru tuhere kwavugwa hirya no hino muri leta zunze ubumwe za amerika urukiko rwakatiye steve bannon wahoze ari umujyanama wa mbere wa perezida donald trump igifungo cy'amezi ane kubera gusuzugura inteko ishinga amategeko thomas kamirindi byagenze bite urukiko rwo ku rwego rw'igihugu rwa hano i washington dc rwahamije steve bannon ibyaha bibiri kwanga kwitaba inteko ishinga amategeko congress kugira ngo ayihe ubuhamya ku gitero cyo ku itariki ya gatandatu y'ukwa mbere ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe ku ngoro yayo Capitol no kwanga kuyiha impapuro n'ibindi bimenyetso bifitanye isano n'iki gitero umushinjacyaha yari yamusabiye igihano cyo gufungwa amezi atandatu n'ihazabu y'amadolari ibihumbi magana abiri urukiko rwararamye rumukatira gufungwa amezi ane no gutanga ihazabu y'amadolari ibihumbi bitandatu na magana atanu ariko azakomeza yidegembye mu gihe urubanza ruzaba ruri mu bujurire steve bannon w'imyaka mirongo itandatu n'umunani y'amavuko we avuga ko nta cyaha yakoze yahoze ari inshuti magara ntusige ya donald trump noneho donald trump amaze kuba perezida steve bannon yamubereye umujyanama mukuru mu mezi arindwi ya mbere y'ubutegetsi bwe muri maison blanche kuva ku itariki ya makumyabiri y'ukwa mbere kugera kuri cumi n'umunani y'ukwa munani ibihumbi bibiri na cumi na karindwi benon niwe wa mbere congress yakurikiranyeho icyaha cyo kuyisuzugura mu rwego rwa nketi zo ku gitero cyo kuri capitol n'uwa mbere ubihaniwe
urakoze toma kamilindi tuve hano muri amerika tujye ku mugabane w'afurika muri sudani aho muri iyi minsi abantu hafi ijana na mirongo itanu baguye mu mirwano ishingiye ku moko muri leta ya Blue Nile iri mu majyepfo y'icyo gihugu ibindi kuri inkuru turabibaza Fidel niyo ngabo leta ya sudani yateye igikumu ku masezerano y'amahoro mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'imigwi igwanya ubutegetsi mu ntara ya darfur yo mu burengero yamara mu ntara za Blue Nile na kordofan gutana mu mitwe gufatiye ku bwoko kwagumye kwiyongera abitegereza ibintu bagiriza uko gutana mu mitwe ku bibazo bitatorewe inyishu by'ubutaka n'ubwenegihugu hamwe n'ubwoko butandukanye bufise ibigwanisho ivyo bitera bigeramira kurushiriza umutekano mu gihugu leta ya Blue Nile yarageramiwe no gutana mu mitwe gufatiye ku bwoko bivuye ku matati yerekeye ubutaka mu kwezi kw'indwi no mu kwezi kw'icenda muri uyu mwaka abantu ijana na mirongo ine n'icyenda barishwe abandi bagera ku bihumbi mirongo itandatu na bitanu barava mu zabo mu ntango z'uku kwezi nk'uko bitangazwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu onu ubwicanyi n'uruhagarara byasubiye kwaduka haraheze indwi ku itariki cumi na zitatu y'uku kwezi kw'icumi n'igihe haba ubutana mu mitwe hagati y'abo mu bwoko bw'abahausa n'abahamaje kwiyongeye ku gutana mu mitwe hagati y'ayandi moko mu karere ka wad almahi mu kiringo cy'iminsi itari mike ku gutana mu mitwe kwarabananije ku munsi wa gatatu w'iyindwi mu bapfuye harimo abapfasoni n'abana bafise ibikomere by'insoro n'ibimenyetso byo guturirwa hamwe no gusogotwa imbugita tuve muri sudani tumanuke mu majyepfo yayo muri uganda aho urukiko rwakatiye umugabo witwa pascal aciba igihano cyo gufunga ubuzima bwe bwose yafatanywe hafi ibiri icumi by'amahembe y'inzovu nicyo gihano cya mbere gikomeye ku muntu urenze ku mategeko arengera inyamaswa nanone fidel niyo ngabo
uwo mugabo pascal ashiba yakiriwe icyo gihano ku munsi wa kane na sentare ijejwe gukingira inyamaswa mu gihugu hari inyuma y'uko yagiwe n'icyaha cyo kuba yafatanywe ibice by'inyamaswa zikingiwe akiba yahagaritswe mu kwezi kwa mbere mu gice kiri ku nkengera z'umugwa mukuru wa uganda kampala afise amasenga abiri y'inzovu y'ibiro icenda n'ibice mirongo itanu na bitanu umuyobozi w'ikigo cy'igihugu kijejwe gukingira inyamaswa muri uganda sam mwanda yavuze ko igihano pascal ashiba yaciriwe ari intambwe ikomeye cyane mu rugamba rwo kurwanya ubucuruzi buciye ku bintu n'amategeko bw'inyamaswa aciba yarafunzwe mu kiringo cy'amezi cumi n'umunani imbere yaho inyuma y'uko afatanywe amasengane y'inzovu yaciriwe muri iki gihe gupfunga ubuzima bwiwe bwose kubera akora ivyo vyaha kenshi guhiga no kugurisha inyamaswa mu buryo butemewe n'amategeko ni ibintu bikorwa kenshi muri uganda mu kwezi kwindwi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri umugabo muri uganda yemeye icyaha cy'uko yishe rafiki inguge nini yo mu bwoko bw'ingagi yari ifise imyaka mirongo ibiri n'itanu yaciriwe igihano cyo gupfungwa imyaka cumi n'umwe
mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mudukurikire kuri interineti kuri wa eshatu radiyo yacu vowa akadomo com kuri facebook na twitter muradusanga kuri vowa radiyo yacu mu kanya gato ni amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari turayahera muri uganda mu gihe imirwano ikomeje kubura mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo uganda iravuga ko yiteguye koherezayo undi mutwe w'ingabo mu butumwa bw'umuryango w'ibihugu bya afurika y'iburasirazuba yase inkuru irambuye turayikesha ignatius bahizi umunyamakuru w'ijwi rya amerika muri uganda uganda isanzwe ifite ingabo muri kongo zoherejwe mu ntara ya ituri guhangana n'umutwe w'iterabwoba wa adf urwanya ubutegetsi muri uganda ziri muri kongo kuva mu kwezi kwa cumi na kumwe umwaka ushize gusa izo zoherejwe ku masezerano hagati y'ibihugu byombi zifite inshingano zitandukanye n'izizaja mu butumwa bwa afurika y'iburasirazuba ni nako bimeze kuri zimwe mu ngabo z'uburundi zoherejwe mu ntara ya kivu y'epfo uyu mutwe w'igisirikare cya uganda ugiye koherezwa uzafatanya n'ibindi bihugu byo mu burasirazuba bwa afurika gufasha kugarura amahoro n'ituze mu burasirazuba bwa kongo icyemezo cyo kohereza izi ngabo cyafatiwe mu nama y'abakuru b'ibihugu bigize afurika y'iburasirazuba yabereye i nairobi mu kwezi kwa gatandatu umuvugizi w'igisirikare cya uganda generali de brigade felix kurayige yabwiye ijwi rya amerika aho imyiteguro yo kohereza izo ngabo igeze ku ruhande rwacu ingabo zacu ziteguye umuyobozi wazo ni kano yaratowe arimo yubaka nyine hedikota ye igihe nikigera we akinjira mu rugamba kuko azategekwa mu bihe bitandukanye ijwi rya amerika ryagiye riganira na bamwe mu bantu bo mu karere ka rucuru ahamaze iminsi havuga umutekano muke ndetse n'abahunze bava muri ako gace benshi bakubwira ko barambiwe intambara bavuga ko badashaka gukomeza kumva urusaku rw'amasasu umuvugizi w'ingabo za uganda asanga bikwiye kugira ngo ikibazo kivugutirwa umuti uzajya ikemura burundu ndabumva ariko umuti ni uko nyine icyo kibazo cyakemurwa burundu kandi icyo kibazo gukemurwa ntabwo cyakemurwa no kuganira cyakemurwa ari uko nyine abadashaka amahoro bakubitwa nk'uko bikwiye bagatsindwa abaturage bakagira amahoro generali uvuze ngo ntabwo kuganira byazana amahoro na gato kandi ari byo mwe n'abandi benshi bakunda amahoro bavuga ngo ibiganiro niyo nzira nyakuri kandi ishobora kuzana amahoro arambye nkubwiye nk'umuntu wabyigiye nkubwiye nk'umusirikare mukuru w'umujenerali imishyikirano iteka irakora ari uko uruhande rumwe rwatsinzwe iyo utaratsindwa ntibashobora kwicara hasi icyemezo cyo kohereza ingabo z'ibihugu by'akarere kurwanya imitwe yose yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa kongo irimo ituruka hanze n'imbere mu gihugu cyafashwe igihe hari hariho imirwano ikaze hagati y'inyeshyamba za ma makumyabiri na gatatu n'igisirikare cya leta frdc yarangiye ma makumyabiri na gatatu yigaruriye umujyi wa bunagana ku mupaka uhuza kongo na uganda uyu mutwe wa ma makumyabiri na gatatu uvuga ko mu mitwe icyo gisirikare cy'akarere kizaza kurwanya ma makumyabiri na gatatu itarimo kuko itegereje kugira ibiganiro by'amahoro na leta ya kongo kinshasa n'ubwo ubutegetsi buherutse gutangaza ko butagishaka kuganira n'izi nyeshyamba umuvugizi wa ma makumyabiri na gatatu major wiringoma yatangarijwe ry'amerika ko biteguye kuzarwana n'uwo wese uzabatera mu rwego rwo kwirinda twebwe turashaka amahoro twebwe turi redi kuganira nabwo ariko niba baranga turi veri redi kunambara twategure neza kubera umutekano wacu tuzarwana hadi mwisho tuzarwana wiringoma akomeza avuga ko batibaza ko mu mitwe izagabwaho ibitero n'ingabo za afurika y'iburasirazuba zizaza batarimo niba bazaza bazaza guhangana n'abazi babo ni impamvu wabona burundi bari muri sidi kivu abaganda bari muri noro kivu barashaka ba defu nalu ariko twebwe nga m23 ntabwo bagomba kurwana natwe kubera iki bazagurwana natwe ikibazo ntabwo ari bunagana ntabwo ari m23 ikibazo ni Kodeko, ikibazo ni bapolitisien ya Congo, ikibazo ni ADF NALU, ikibazo ni FDLR, ikibazo ni bamaimai banyatura bariya bose bakoze bibi muri Congo. Ariko twebwe nka M23 turwana kibereye impamvu ugomba kubibaza kubera iki barayica abanyamurenge kubera iki barayica abahema muri Congo. Urabona abasirikare bari muri ndani ya FRDC barabayica kubera iki baravuga ngo ni banyamahanga kubera iki baravuga inyirimi y'ikinyarwanda bafite izuru ndende iyo niyo mpamvu guhera kuwa kane nimugoroba imirwano yongeye kwaduka mu gace karangira hagati ya bunagana na rucuru haba igisirikare cya kongo frdc n'inyeshamba zama makumyabiri na gatatu buri ruhande rushinja rugenzi rwarwo ko ari rwo rwatangije intambara amakuru ijwi rya amerika rikesha bamwe mu baturage barangira avuga ko imirwano yatangiye ejo kuwa kane mu masaha cyenda kandi bamwe mu batuye muri utwo duce akaba batangiye guhunga iyo mirwano ibi bibaye mu gihe ibihumbi by'abasivile bari barahungiye muri uganda bari batangiye gutaha mu kwezi gushize ignatius bahizi ijwi rya amerika uganda
tuve muri uganda twerekeze mu burundi mu ijoro ryo ku itariki makumyabiri n'imwe y'ukwezi kwa cumi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatatu perezida w'uburundi merkel ndadaye yishwe n'abasirikare bashakaga gukora iheka ry'ubutegetsi abari bashinzwe kumurinda ntibamutabaye abari mu byegera bye nabo bahizwe bukware bamwe muri bo baricwa abandi bashobora kwihisha umwe mu babirokotse ni Sylvestre ntibantunganya icyo gihe wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga nyuma nawe yaje kuba umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuganye na Venuste Nshimiyimana umunyamakuru w'ijwi rya Amerika ukorera i Londres mu Bwongereza amubwira uko yibuka ibyabaye
byari ibintu biteye ubwoba kuko twari twiriwe mu nama y'abashyikiranganji hanyuma ukurikiye ukabona yuko hariho amakuru abantu bakorana na perezida Melchior Ndadaye bamuzanira hanyuma ukabona yuko yari amakuru ashobora kuba yari ateye ubwoba inyuma mbere nagiye kumenya ko baza bamubwira bati hari ibihuha biriko biravuga yuko hashobora kuba gutembagaza ubutegetsi hanyuma aratanga rero n'ingene bazabikurikirana mugabo ntabikurikirana icyo ni icya mbere icya kabiri ni uko inyuma y'iyo nama y'ubushikiranganji jewe naciye ntaha muhira buno nyene kuko twari ko turasubiramwo inzu muhira kandi umupfasoni wanje yari amaze amezi ashika kuri atanu abyaye umwana natwirizwa kuba muhira ngo twere tubikurikiranira hamwe narabonye ko hariho abantu baza baraza muhira babaza iki canke kiriya icya gatatu ni uko muri iryo joro rero nagiye kumenya ko ibintu bigiye kwiyangarambaye nk'abandi rwose telefone y'umupfasoni wa perezida metero ndadaye ambwira ati murifata hagiye kuba habaye gutera ingoro y'umukuru w'igihugu ibintu ntibyoroshe naragerageje kugira ngo ndonge umukuru w'igihugu tuvugane ariko ntibyakunze uwo twashoboye kuvugana gusa nasanze ari umushikiranganji w'ukurivuna basi ariko nawe yari ahantu yari yagiye kwihisha mu gisagara hagati mu ijoro rero niho nanjye nafata ingingo yuko nuvugana n'abandi bantu naravuganye n'uwarongoye iperereza ishani ndi ku mwami naravuganye n'umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi inyuma mbere y'abaye n'umukuru w'igihugu wasore dadaye ari we sipani itaryamira naravuganye na jean marie ngendahayo yari umushikiranganji wo kumenyesha amakuru naragerageje kuvugana na ponsiyane karibwani yari umukuru w'inama ngenguzamateka ariko aho ntibyashobotse hanyuma rero inyuma niho nafata ingingo nanjye y'uko ndoguma muhira ndahunga genda mu kamenge mugabo ibyabaye muhira ni uko inyuma bukeye haje abasirikare imuhira basanze atariho ndi umupfasoni wanjye niwe bishe barondera yewe bambutse bafite umupfasoni wanjye niwe bishe ibyo byose muri make cyane kuko ni birebire ntuvuga sinabiheta yego iyo musubije amaso inyuma mukibuka iryo joro mukasubira no ku manywa igihe perezida mirikiyoni ndadaye yabonaga amakuru amubwira yuko intwaro bashobora kuyitembagaza ni iki cyatumye perezida mirikiyoni ndadaye adafata ibyemezo bihamye icyo gihe kugira ngo n'uwo mugambi uburizwemo ndibaza yuko ibyemezo yabifashe kuko ashobora kuba yarahaye amategeko uwari umukuru w'igisirikare n'abandi kugira ngo bafate ingingo za nkenerwa mugabo urumva ibyagiye kwibonekeza inyuma ni uko bose bari muri uwo mugambi bagashobora kubesha umuntu ngo twafashe ingingo za nkenerwa zose nuko zitafashwe kuko ndibuka yuko bamubwiye bati ntimugire ubwoba byose turabishyize mu minwe aba umukuru wa etamajoro y'igisirikare aba mbere n'umukiranganji wo kwivuna basi yari yavuze ati byose twabishyize mu buryo aho baca aho turabafata mugabo urabona ibyashyitse nuko bahavuye bagatembagaza nyine bagashikira n'umukuru w'igihugu bakamwica mugabo kandi icyo navuga natwe buriya twarizera cyane ngira ko ariko utamenya nta n'amezi atatu twateguye kumara amezi atatu ku butegetsi twarizera cyane tukibaza yuko kuri ubu bose bafite umutima mwiza kuko ngaha ndakubwiye ndakubesha igihe twari i new york mu nama igira mirongo ine n'umunani asitade generale ya nations unies ibihuha byaravugwa kandi n'igihe twataha ku kigo cy'indege twarabonye yuko abari bajejwe umutekano umukuru w'igihugu barongowe n'umukapitene yitwa rukindikiza hari ingingo bari bafashe kugira ngo baburizemwo ibyo bakeka yuko hashobora kuba abantu bashobora kwica umukuru w'igihugu perezida silvestre ntibantunganya ndabashimiye cyane ku bw'aka kanya muhaye ijwi ry'amerika nanjye ndabashimiye cyane
perezida silvestre ntibandunganya wigeze kuyobora uburundi mu kiganiro na mugenzi wacu veniste nshimyimana nyuma y'urupfu rwa perezida ndadaye abaturage b'abasivili baragiye bica abana b'abatutsi barenga ijana na mirongo itanu mu ishuri ryisumbuye rya kibimba mu ntara ya gitega hagati mu gihugu nyine mu burundi abarokotse uh, bibumbiye mu ishyirahamwe ase jenoside cirimoso bashakaga kujya kubunamira ariko ku nshuro ya gatatu leta yabibangiye ibindi kuri iyi nkuru turabibaza umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eloge wirikaneza i nairobi muri kenya amasoko y'ijwi rya amerika muri komine giheta intara ya gitega hagati na hagati mu gihugu cy'u burundi ahari urwibutso rwo ku ibubu ruvubwemo abanyeshuri barenga ijana na mirongo itanu b'abatutsi bishwe kuwa mirongo ibiri na rimwe ukwa cumi igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu yabwiye ijwi rya amerika ko ico kibanza cari kimaze imisi gisukurwa kugira cakire abaja kwibuka abo bana bishwe na bamwe mu barezi babo hamwe n'abanyagihugu baho mugabo baba abaserukiye abavyeyi baburiye abana aho mu kibimba amashirahamwe y'abacikacumu n'ayandi mashirahamwe yagwanyeho nyabwoko nta n'umwe yemerewe kujayo bisigiye gusiba umushikiranganji yajejwe umutekano n'intwaro yo hagati niwe yabankiye kuja muri uwo muhango martin teretse yabwiye inshuro zibiri zose ku magenekerezo ya cumi na rimwe na cumi n'indwi uku kwezi abaserukira ayo mashirahamwe ku munwa ko babwirizwa kuja hamwe n'abandi barundi ku ntatemwa ya perezida melchior ndadaye n'abafasha biwe iri ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura ayo mashirahamwe afite icyicaro bagashiraho ingori z'amashurwe kubera nyakwigendera ndadaye ari incungu y'abarundi bose inshuro zibiri zose abaserukira ayo mashirahamwe bamusavye kubaha inyishu yanditse ariko ababwira ko atanyishu yanditse agira ashima kubahamagara mubiri we abaha itegeko ku munwa nk'uko bavyanditse mu itangazo basohoye Jeanne Rutamuceru umukuru w'ishirahamwe ry'abarokotse mu bwicanyi bwo mu kibimba afatiye ingingo ya leta nk'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu twe kubona rwatwatwemereye ko tuja kwibuka bene wacu bo mu bwoko bw'abatutsi bahitanywe n'ico kiza ntitwabwakiriye neza ko twosaba leta n'uko dusubira ku ngingo yafashe tatahuritse n'uko n'indi tariki yose twabasabye kwibukira ko batayitwemereye leta rero yubahirize amategeko mpuzamakungu yasinye ajyanye n'iby'agateka kazina muntu ubu mwaka kugira gatatu abaja kwibuka mu kibimba batabikora uko bavyifuza mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri haheze amezi make perezida ndayishimiye yaroye ku butegetsi abategetsi b'intara ya gitega bavuze ko babujije ivyo bikorwa ku mvo z'umutekano muri ico kibanza kiri ku mutumba perezida afise ko ikirimba ari naho asanzwe avuka mu mwaka uheze naho hemerewe abantu cumi gusa leta ivuga ko ari ukugira bikingire virusi ya covid cumi n'icenda ntivyigeze binyura berekewe n'iyi ngingo kubera ayandi mashirahamwe yatigeze abuzwa gukoranya abantu eka n'iminsi mikuru ikomeye y'amadini n'amashirahamwe mashengero harimo uyurizwa mu ijuru rya bikira mariya yaheruka kwakira abantu isinzi cyavance mushano cyegera cy'umukuru w'ishyirahamwe yarase jenoside cirimoso asanga leta iriko iravangura abarundi kandi yavuze ko ishaka ubwiyunge abivuga afatiye ku yandi mashirahamwe ahana inyungu z'inzirakarengane z'abahutu badasiba kwibuka ababo harimo abacitse ku icumu icyenda na gatanu muri kaminuza y'uburundi batunganije n'ibiganiro byinshi uyu mwaka mu gihe cyo kwibuka twaraberetse ko hari andi mashirahamwe baheruka kwemerera zazirikana zavuze zo zo nta n'uruhusha zisaba iyo abantu batase umuntu umwe agaca avuga ngo tube turisubirije hamwe bibaza ko abavugiye bose leta yoreka kugira ibintu by'amacakubiri hakagira abo yemereye n'abo yankiye kandi kwibuka abantu biraruhura ubundi nabo batababankiye shumitse n'inkota mu mutima nuko tubibona ku bwa meta christian ntakarutimana arongoye urwego rw'abashingwamanza haja abategetsi basa n'abariko bihora ubwoko bumwe aho hose mu ntumbero yo kwereka ubwoko bumwe ko bariko barabuhora ubundi nabwo bariko barabwihora ni ukuvuga yuko twebwe muri raja burundi turabona neza yuko ku ntwaro ya senede dfdd atabutungane buzopfa bubonetse simon suguru waserukira abavyeyi baburiye abana mu kibimba na basaba ko babahekuye bakubitwa intaye mu gahanga kugeza uno munsi mu batwiciye abo bana atari umuyobozi nta bandi bashoboye kuronka igihano n'ubu nyene turasabye leta dushimiye kudufasha abo bose bigisha canke bashigikiye amacakubiri mu vyo bavuga canke bakora ubutungane bubandanye bukora ataho bwegamiye na hamwe ubutungane bwiza niyo mizi y'intwaro iyo ariyo yose mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri sentare ntayinzwa y'uburundi yahanishije ibihano vyo gufungwa imyaka mirongo ibiri n'uwo guherayo abagabo cumi n'icenda bagizwe n'abategetsi ba kera abasivile n'abasirikare barimo nyakwigendera perezida pierre buyoya babisikanije na ndadaye mu gihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatatu inyuma yo kugaruka ku butegetsi mu mirongo icenda na gatandatu batanu bonyene abasirikare b'abakoloneli nibo bari ku butaka bw'uburundi abahanywe bavuze ko bari mu burenganzira bwo kwiregura basigura ko bafata ico gihano nk'uko atacabaye melchior ndadaye niwe perezida wa mbere yitorewe n'abanyagihugu mu burundi intwaro ya demokarasi ishingiye ku matora y'imigambwe myinshi yatanguranye nawe be n'umugambwe wiwe sahwanya frodebu ku itariki ya mbere ukwezi kwa gatandatu mu mirongo icenda na gatatu inyuma y'intwaro za gisirikare zajaho inyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi zakurakuranuwe kuva mirongo irindwi na kabiri inyuma y'urupfu rwiwe kuwa mirongo ibiri na rimwe ukwezi kw'icumi mirongo icyenda na gatatu ingwano zamaze imyaka irenga cumi zahuza imigwi y'abahutu yagwanya leta y'ico gihe yari iyobowe n'abatutsi onivuga ko zahitanye abantu barenga ihumbi amajana atatu eroje buri kaneza ijwi rya amerika
bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri de la voix de mikeno ibunagana ku murongo wa fm mirongo icyenda n'icyenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo icyenda na kane n'ibice bine radiyo kominote la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice zeru naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
ako kananga mwakumvise rero nakaduteguza gusogongera ku makuru y'imikino adutegereje muri iki cyumweru mu mpera z'iki cyumweru mugenzi wacu jean claude munyandinda mu mupira w'amaguru ejo kuwa gatandatu ikipe y'igihugu y'u rwanda ku bakinnyi batarengeje imyaka makumyabiri n'itatu izahura n'ikipe y'igihugu ya mari ni mu mukino ubanza w'intera ya kabiri mu rugendo rwo gushakisha itike yo kuzerekeza muri maroke mu gikombe cya afurika umwaka utaha uyu mukino uzabera kuri stade huye butare guhera saa cyenda umukino wo kwishyura hagati y'u rwanda na mari uzabera i bamako muri mari kuwa gatandatu w'icyumweru gitaha tukina umupira w'amaguru mu mpera z'iki cyumweru shampiyona y'icyiciro cya mbere izakomeza ikaba igeze ku munsi wayo wa gatandatu uyu munsi kuwa gatanu hari hateganyijwe umukino umwe rukumbi hagati y'ikipe ya polisi fc na etenseri fc kuri stade ya kigali nyamirambo ejo bundi ku cyumweru hazaba imikino ine bugesera fc izahura na rwamagana fc kuri stade ya bugesera musanze fc ihure na sunrise kuri stade ubworoherane musanze rayon sport izahura na espoir fc kuri stade ya kigali nyamirambo naho mukura victory sport ikazahura na kiyovu sport kuri stade kamena i butare kugeza ubu nyuma y'umunsi wa gatanu w'imikino ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona ikipe ya rayon sport niyo iri ku mwanya wa mbere n'amanota cumi n'abiri kuri cumi n'abiri naho ikipe ya marine fc ikaza ku mwanya wa cumi na gatandatu ari nawo wa nyuma ikaba ifite inota rimwe kuri cumi n'atanu n'umwenda ibitego bitandatu tunyarukire mu mukino w'intoki wa basketball aho kuri uyu wa gatanu hatangiye irushanwa ryo kwibuka no guha icyubahiro abantu batangije ikipe ya United Generation Basketball Club UGB iri rushanwa rihuje amakipe ya hano mu Rwanda ndetse n'amakipe yaturutse mu bihugu byo hanze rigamije kuzirikana abanyakwigendera Aimable Championnat na Jean de Dieu Nizeyimana bitangiye umukino wa basketball bakaba baragize uruhare rukomeye mu gushinga ikipe ya UGB iri rushanwa rizakinwa mu byiciro binyuranye ni ukuvuga amakipe y'abagabo abagore abakiri bato ndetse n'abakanyujijeho rizasozwa kwa gatandatu y'icyumweru gitaha yari Claude Munyandinda i Kigali
mu kanya gato turaba tubasezeyeho ariko reka tubanze twibukiranye amwe mu makuru y'ingenzi twabagejejeho twabwiye ko mirwano yongeye kubura mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo uganda ivuga ko iteguye koherezayo undi mutwe w'ingabo mu butumwa bw'umuryango w'ibihugu bya afurika y'uburasirazuba twabwiye kandi ko mu burundi mu ijoro ryo ku itariki ya makumyabiri n'imwe y'ukwezi kwa cumi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu perezida w'uburundi Marquis Ndadaye yishwe n'abasirikare bashakaga gukora kudeta abari bashinzwe kumurinda ntibamutabare abari mu byegera be nabo bagahigwa bukware bamwe muri bo bakicwa abandi bagashobora kwihisha twaganiriye na Silvestre Ntibantunganya warokotse icyo gihe wigeze no kuba perezida w'u Burundi mu makuru avugwa handi twagiye muri Uganda urukiko rwakatiye umugabo witwa Pascal Achiba igihano cyo gufunga ubuzima bwe bwose yafatanywe hafi ibiro icumi by'amahembe y'inzovu icyo nicyo gihano cya mbere gikomeye ku muntu urenze ku mategeko arengera inyamaswa twabwiye kandi ko muri leta zunze ubumwe za amerika hano turi urukiko rwakatiye steve bannon wahoze ari umujyanama wa mbere wa perezida donald trump igifungo cy'amezi ane kubera gusuzugura inteko ishinga amategeko naho muri sudani nanone ku mugabane wa afurika muri iyi minsi abantu hafi ijana mirongo itanu baguye mu mirwano y'amoko muri leta ya blue nile mu majyepfo y'igihugu inshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba n'aha tuyasoreje ndabashimwe mwe mwese mwari muduteze amatwi ku buhanga bw'ibyuma jo yamfashije kubagezaho aya makuru naho ku bugenzuzi bwa porogaramu nadia taha jye mwumva kuri mikoro ndi jeffrey mutagoma twese turagira tuti amahoro n'amahirwe kuri mwese kandi wikendi nziza